c'est chaque vendredi sur VOA.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose naho facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma mu rwanda abifuzaga kuba bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bagaragaye batagaragaye ku rutonde rw'abemewe bazindukiye kuri komisiyo y'amatora babaza impamvu yabyo nta karengane nta niyo mpamvu turi gutabaza niba batanze amahirwe yo kujuririra mu minsi itanu tukuzuza ibituzuye ntabwo twagagombaga gukumirwa no ku mikono n'iyo mikono twakagombye twajya kuyishaka uyu ni umwe mu banyarwanda bari barasabye kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu rwanda amashyaka atavuga rumwe na leta muri afurika y'epfo ntashishikariye gahunda y'ishyaka anc yo gushyiraho leta y'ubumwe amerika yaburiye korea ya ruguru iyibuza guha perezida w'uburusiya vladimir putin icyo yise urubuga rwo gushyigikira ubushotoranyi uburusiya bwakoreye ukraine naho perezida joe biden w'amerika yasabye imbabazi z'igihe kirekire inteko ishinga amategeko y'amerika y'amazi itaremeza imfashanyo za gisirikare kuri ukraine aya makuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato duhereye kwavugwa hirya no hino ku isi ku nshuro ya mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yasabye imbabazi ku mugaragaro z'igihe kirekire inteko ishinga amategeko ya amerika yamaze itaremeza imfashanyo za gisirikare kuri ukraine bigatuma uburusiya butera intambwe mu kwigarurira uturere dutandukanye twa ukraine diane nini nazwi
perezida wa amerika joe biden icyo kigongwe yagisabye ari pari mu faransa ahari mu birori byo guhimbaza imyaka mirongo umunani iheze leta zunze ubumwe za amerika kanada n'ubwongereza bagiye gufasha umugabane wa buraya kwikura ko intwaro y'abanazi you know, uh, aha muri make perezida biden avuga ko asabye ikigongo abanyagihugu ba ukraine ku mezi atandatu bamaze batazi ko bazoronka izindi mfashanyo za gisirikare canke batazozironka ico gihe abashingamateka b'umugambwe wa repubulika imfashanyo ya ukraine igera ku mamiliyaridi mirongo itandatu n'umwe biden ati uko vyari biri kose ariko mumenye ko abanyagihugu ba amerika bari babafise ku mutima ni ukuri twari kumwe namwe ijana ku ijana twari kumwe namwe ni ubwa mbere perezida wa amerika asabye ikigongwe ku mugaragaro ku mfashanyo amerika itashoboye guha ukraine ku mwanya perezida wa ukraine volodimir zelenski amwishura nawe yasabye ahanini amerika n'abanyagihugu bayo gufasha igihugu ciwe kwivuna uburusiya yongera ashimira abashingamateka barengeye bibatandukanya bakemeza imfashanyo ya gisirikare avuga ko yafashije cane igihugu ciwe kwivuna uburusiya mu ndwi ziheze
in this unity, United States, America, all American people stay with Ukraine, like it was.
ni ingenzi cyane ko muri ubu bumwe leta zunze ubumwe za amerika n'abanyamerika bagumana na ukraine nk'uko byari bimeze mu ntambara y'isi ya kabiri leta zunze ubumwe za amerika yafashije mu kurokora abantu mu gutabara uburayi twizeye ko muzakomeza kudushyigikira no kutuba iruhande
amerika izi imbere mu bihugu biha imfashanyo nyinshi ukraine perezida wa amerika joe biden akaba yaciye uno munsi agira ko atangaza imfashanyo nshasha igihugu ciwe citeze kurungikira ukraine ni imfashanyo zizoba zifise agaciro k'amamiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri n'atanu
diane nini nahazwe turacyari kumwe ariko noneho ku murongo wa telefone amerika yaburiye korea ya ruguru iyibuza guha perezida w'uburusiya vladimir putin icyo yise urubuga rwo gushyigikira ubushotoranyi uburusiya bwakoreye ukraine putin ashobora kugendera koreya cyangwa se gusura koreya ya ruguru vuba ahangaha diane ninahazwe byifashe bite
Geoffrey umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu yavuze ko imyiteguro ya President Putin w'Uburusiya yo kuja muri Korea ya ruguru igeze kure ntiyigeze ariko atomoye itariki President w'Uburusiya azokorako urwo rugendo ijwi rya Amerika ryaciye rihamagara ubuserukizi bw'Uburusiya i Seoul ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo ribaza niba hari amatariki y'uru rugendo baba bazi nta nyishu gushika ino saha ijwi rya Amerika riraronka ku rundi ruhande umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu makungu yarungikiye ubutumwa bwa email bagenzi bacu bakora serivisi y'iyi koreya bugira buti mu gihe uburusiya bubandanya kurondera ababushigikira mu makungu mu ntumbero yo kubandanya ingwano yabwo yuzuye ubugome muri ukraine tuributsa ko atagihugu na kimwe na kimwe kirekuriwe guha putin urubuga rwo gushigikira agasomborotso kiwe mu kwerekana ko ubugizi bwiwe bwa nabi ari ubusanzwe uwo mutegetsi wa amerika muri iyo email yabandanije agira ati impande zose zishigikiye amahoro arama zari zibwirijwe kwiyamiriza imigenderanire iri hagati ya korea ya ruguru n'uburusiya yemeje ko korea ya ruguru iha akatari gake imfashanyo za gisirikare uburusiya mu ntambara burimo na ukraine korea ya ruguru y'amara yarahakanye akatari gake ko atabikoresho by'intambara irapfa ihaye ukraine abasesenguzi bakavuga ko urugendo perezida vladimir putin w'uburusiya yokorera muri korea ya ruguru rwamufasha cyane gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu bibiri ibimenyeshamakuru vyo mu burusiya vyavuze uno munsi ko putin ubwiwe yivuye ko azobandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire iri hagati y'igihugu ciwe na korea ya ruguru itere imbere kandi ko icamakungu yibaza ko iyo migenderanire ataco bimubariye korea ya ruguru ifata intambara y'uburusiya burimwo muri ukraine nk'intambara nziza yo kwisubiza iteka no kwikura akarengane
diane nini nahazwe tugushimire mu kanya gato turagaruka tujyana muri afurika y'epfo reka tubanze twumve kano kananga noneho tujye muri afurika y'epfo aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi adashishikajwe na gahunda y'ishyaka anc riri ku butegetsi yo gushyiraho leta y'ubumwe iyo gahunda yatangajwe kuri uyu wa gatanu yakiriwe mu buryo butandukanye n'amashyaka atavuga rumwe na leta muri yo nti amwe muri yo rero ntiyagira icyo ayivugaho perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko mu migambwe iri kwikorana n'ibiganiro n'umugambwe anc uri ku butegetsi harimwo umugambwe aff combattant pour la liberté économique efp hamwe na da uri imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi julius malema atwara umugambwe aff yiyamirije umugambi wa perezida Cyril Ramaphosa avuga ko atoshobora gusangira ubutegetsi n'umwansi mu butumwa malema yanditse biciye ku rubuga rwa x yagize ati ntitwosangira ubutegetsi n'abana abansi umugambwe anc uri kutegeka ivyokorwa nk'aho umenga niwo watsinze amatora ntitwihebuye ku buryo twopfa kwemera ivyo batubwiye vyose mu nama nshingamateka umugambwe aff uzoba ufise intebe mirongo itatu n'icenda umugambwe da uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ino saha ntaco uravuga ku vyasabwe na perezida seril ramafosa umugambwe efp ufise intebe cumi n'indwi mu nama nshingamateka wo wavuze ko leta y'ubumwe ataco iwutwaye ari ariko ingingo bazoyifata mu minsi iri imbere ni mu gihe umugambwe ap ufise intebe icenda gusa nawo nyene wavuze ko ukiri kurarimbura ubusabe bwa anc umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc wahisemo kurondera imigambwe yo kwemera kwifatikanya nawo kugira ngo haboneke leta y'ubumwe kubera utashoboye gukwiza amajwi awemerera kugira ubwiganze mu nama nshingamateka urwego rutora perezida muri ico gihugu ku bibanza amajana ane bigize inama nshingamateka ya afurika y'epfo anc izoba ihafise intebe ijana na mirongo itanu n'icenda gusa mu kiringo giheze uwo mugambwe wari uhafise ibibanza amajana abiri na mirongo itatu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugihe no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika duhereye mu rwanda abifuzaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rw'abemerewe bazindukiye kuri komisiyo y'amatora babaza impamvu yabyo bavuga ko barenganijwe asumuta kaboyi yari ahari ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yari isohoye urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uw'abadepite ijwi ry'amerika ryageze ku icyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora mbere ya saa sita ukinje wasangaga abantu benshi bicaye wabegera bakakubwira ko baje kujuririra komisiyo y'igihugu y'amatora kuko batasohotse ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uw'abadepite gusa ntabwo byari byemewe ko hari umukandida wavugisha itangazamakuru kuko ubuyobozi bwa komisiyo bwasobanuriye ijwi rya amerika ko ushaka kuvugana n'itangazamakuru ava ku cyicaro cyayo byabaye ngombwa ko bamwe mu bari baje gusaba kurenganurwa tujyana kure ya komisiyo abandi tuvugana kuri telefoni zabo zigendanwa hakizimana inosa wo mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda ni umwe mu bashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko utasohotse ku rutonde komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko hakizimana atujuje abantu nibura cumi na babiri bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka nyagatare na gatsibo bari no kuri lisite y'itora ry'utwo turere komisiyo yasobanuye kandi ko mu karere ka nyagatare gatsibo kirehe harimo nimero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zirimo zimwe zitari zo izindi zitabaho ndetse n'izidahuye n'amazina ari kuri lisite yatanze perezida wa komisiyo udagasinzigwa yatangaje kandi ko mu basinye hakizimana inosa ari abagaruka kuri lisite irenze imwe nyamara imikono yabo itandukanye uyu mukandida agasaba komisiyo kumuha akanya ko kongera gukosora ibivugwa ko batanogeje cyangwa se bakagana inkiko nta karengane nta niyo mpamvu turi gutabaza niba batanze amahirwe yo kujurira mu minsi itanu tukuzuza ibituzuye ntabwo twagagombaga gukumigwa no ku mikono n'iyo mikono twakagombye twajya kuyishaka tukayuzuza nk'ibindi bisabwa kuko nabyo iyi gushaka imikono byari muri kiriteri tugomba kubijuririra mu nkiko niko bimeze kuko komisiyo iri munsi y'urukiko kuri komisiyo y'igihugu y'amatora hari kandi na bwana barafinda segikubo fredi igihe twahageraga yari mu biro by'abayobozi b'iyi komisiyo barafinda nawe ntiyagaragaye ku rutonde rw'abemerewe kwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko komisiyo yasobanuye ko kuri lisite y'abashyigikiye kandidatire ye atujuje nibura abantu cumi na babiri bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere bazatoreramo utwo turere ni nyabihu musanze nyagatare gakenke kirehe rubavu burera rutsiro bugesera ngororero na kayonza komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero ndangamuntu z'abantu bamusinyiye mu gihe hari abashyizwe kuri lisite hariho amazina na nimero y'irangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirayo iriho gusa we sinabashije kumubona kuko igihe cyose namazeyo yari atarava mu biro by'abakozi ba komisiyo si abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa bari bazindukiye kuri komisiyo kuko hagaragaye n'umubare utari muto w'abakandida depite cyane cyane abigenga muri bo hari bwana frederic habarugira usanzwe afite ubumuga bwo kutabona we yagaragaje ko kuba atabona byamubereye imbogamizi ariko atemeza ko ariyo yatumye atsindwa ngewe kubera ko nabonye mu cyiciro karitsiyo ntasohotsemo ntabwo byari byoroshye ariko birashoboka imbogamizi zazo ntabwo ari nyinshi ni nk'uko wasangaga nk'abayobozi bo hasi mbese ko harimo abakandida bigenga depite ba baba bari gusinyisha mu baturage kugeza ubu abasabye bose kurenganurwa bahawe iminsi itanu kuva komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo ariko ku bakandida bigenga basabwa kubanza gushaka imikono mu gihugu hose ibyabo bishobora kuba byarangiye kuko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu odagasinzigwa yaraye abitangaje abakandida icyenda bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batandatu bangiwe na komisiyo y'igihugu y'amatora kenshi igaragaza ko batabonye imikono y'ababashyigikiye komisiyo y'amatora ivuga ko abatishimiye ibyatangajwe bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi itanu batatu gusa barimo perezida paul kagame uhagarariye fpr inkotanyi frank habineza uhagarariye green party na mpayimana philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga biteganijwe ko urutonde ndakuka ruzatangazwa tariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa gatandatu naho amatora abe ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi mu batora bari mu mahanga amatora ari rusange mu gihugu yazakorwa ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika iri gukure mu rwanda ikujyane muri repubulika ya demokarasi ya kongo hatangiye urubanza rw'abantu bagera kuri mirongo itanu bashinjwa kuba baragize uruhare mu mugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu diane nini nahazwe aragarutse ababuranishwa bose hamwe bagera kuri mirongo itanu na batatu bagwiriyemwo abanyamahanga barimwo abanyamerika batatu n'abagore bane bafise ubwenegihugu bwa kongo mu baburanishijwe harimo christian maranga yagirizwa uruhara runini mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida wa kongo felix tshisekedi maranga afise ubwenegihugu bwa amerika yagandaguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi ukwiburizwamo naho atakiriho yari ku rutonde rw'ababurana umuhungu wiwe marcel maranga amahanga afise ubwenegihugu bwa amerika nawe nyene yari mu baburanye co kimwe n'abandi banyamerika babiri aba barimwo umwe afatwa nk'inshuti magara y'umuhisi christian malanga jean jacques wondo inararibonye mu vya gisirikare akaba n'umubirigi afise inkomoko muri congo nawe nyene yaburanye ubu akaba yagirizwa kuba yarafashije cane christian malanga afatwa nk'uwari imbere mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi maître masingo shela aburanira wondo yabwiye abamenyesha amakuru ko yagirizwa kuba yarunguruje abashatse guhirika ubutegetsi bwa kongo shila n'ubwo aburanira barahakana ibyagirije iyamara bavuga ko biteguriye kuburana abagirizwa guhirika ubutegetsi bwa kongo baburaniye muri sentare ya gisirikare kinshasa gombe yashashe mu ibohero rya gisirikare riri ahitwa ndoro ni kinshasa urubanza rwabo rwakurikiranywe n'abaserukira ibihugu byabo cyane cyane ibya buraya abamenyesha amakuru benshi n'abanyamategeko amategeko bunganira abagirizwa ivyaha abari muri no dosiye bagirizwa muri rusangi birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa perezida wa congo felix tshisekedi iterabwoba gutanga uburyo bwo gufasha abakora iterabwoba gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kugerageza kugandagura zimwe mu ndongozi za congo ubwicanyi no kwifatanya n'inkozi z'ikibi abaharanira agateka kazina muntu bakaba bavuga ko atabutungane na buto bizeye kuzobona mu rubanza rw'abagirizwa ivyo vyaha kuko bagifatwa batahawe uburenganzira bwo kumvirizwa n'iperereza bari kumwe n'ababunganira mu mategeko imburano muri ino dosiye zitanguye mu gihe hariko haba amatohoza y'ubwicanyi bw'agasakisaki bwegekwa ku basirikare ba kongo boba baciye bica urw'agashinyaguro bamwe mu bagirizwa kuba bari mu murwi w'abahatse guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu hari igenekerezo rya cumi n'icenda ry'ukwezi kwa gatanu
diane nini nahazwe tugume muri kongo aho ubucuruzi bwa lisansi bufunze ikavimvira umwe mu mipaka ihuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi bihangayikishije rero abatari bake barimo abashoferi b'abarundi bajyaga kunywesha lisansi hakurya muri kongo inkuru ya vedasite ngabo uri uvira bamwe mu bashoferi bari bazanye imodokari zabo gushakira igitoro ku mupaka bakavimvira bavuga yuko bahageze basanga nta bido na rimwe rya lisansi riharangwa abacuruzi b'abanyekongo ndetse n'abarundi bacururiza aho ku mupaka bavuga yuko birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka ndetse ko hari n'inzego zishinzwe umutekano ziri kuyifata zikayitwara umwe mu bashoferi utashatse ko tuvuga amazina ye ubu waje gushaka igitoro muri kongo avuye mu mujyi wa bujumbura yumiwe kubera uko byamugendeye twamusanze ari kumwe na bagenzi be baparitse imodokari mu mazi naje muri kongo kugira ngo nshake igitoro ariko tugeze ino ibitoro babizanye kuri dejedema ariko babifashe bazi ko bigera hano aha ku mupaka wa kongo kubera ngo kubera iyo kamyo y'ejo yahiye kandi ntabwo ntabwo si porome ya esansi si porovasiyo ya esansi ni imodoka yari ifite ikibazo kandi yari imodoka ya mazutu si imodoka itwarwa na esansi imodoka itwarwa na mazutu murasaba iki dusaba yuko batworohereza twebwe esansi yize ku mupaka tubandanye akazi tubanye tubaho mawazo aisha ni umugore mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko yari amaze ukwezi kose agurishiriza igitora ku mupaka wa kavimvira avuga yuko yinjiye mu gihombo kubera ingingo ya leta ya kongo yafashe guca ubucuruzi bwabo by'abantu bahibido zitandatu nari nazisize agaha ndindi yabangurira igihe bavuze ko imodoka ihiye niruke baca barazipiye zose ubu nta na kimwe mfite aha nicaye nsaba badufashe bareke tudandaze tugopeshe iyindi mitahe tudandaze turondere ijana ijana kugira ko tubeho abana babaho kubera n'imitahe y'abandi yaveke tugenda gukopesha mu mashyirahamwe niyo tuyikopesha nuko bayijyanye ntituzi ko tubaho gute n'abandi baradufungisha abacuruzi bakorera ku mupaka bakavimvira barimo abafite za resitora abotsa inyama ndetse n'abacuruzi ba lisansi bose bitana ba mwana ku byateje umuriro ngo atwitse imodokari ndetse n'ibicuruzwa abacuruzi b'igitoro basaba yuko badohorerwa bagakomeza imirimo yabo kuko ariyo yari batungiye imiryango turasaba batubabarire kubera twe turabapfakazi tureza abana turye tukarangura akabido kamwe turaronga rasiyo y'abana abana bakabandanya biga bakaronga rasiyo none tuza kubaho gute wowe wari utunzwe no gucuruza esanse eee nibyo bintunze nibyo bintunze ndagenda hariya kuri sitasiyo ngatora akadeni ngatora utubido tubiri ngazangarangaza nga ngaronga rasiyo y'abana n'abana bakiga none bababujije batubujije twe turasaba ko twasubira tugakora nk'uko twahora dukora bakareka ababyeyi bakarondera umukate w'abana none ko aribwo buzima bari bamenyereye bamwe bamwe Eh, badakoze komerisi bamwe bamwe bazokwiba abandi bizurira ingorane ni izihe ngaruka bigiye kugira kubera mudacuruza Eh, izi ngaruka z'inzara abana bakajya kwiba kubera rasi bitakiboneka muhire n'amafaranga baba bafashe mu mashyirahamwe abadamu ntibavuge ngo ibi bintu byabaye ngaho ngo byavuye ku gitoro ntibyavuye ku gitoro nyuma yo gufunga isoko rya lisansi ryo ku mupaka aba barundi baza gushakira igitoro muri kongo babuze aho berekeza mu burundi nta gitoro gihari kandi no kujya kugishakira mu mujyi wa buvira nta muhanda uhari kuko wafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ndetse na nyangara icyo dusaba ni uko mu bundi huboneka esanse kugira ntibagume baza kugurira esanse ngaha ubona ngaha ni boza baza kugurira esanse hariya ku masitasiyo mu buvira mugabo naho nta nzira ihari amazi ni menshi ngaha mu nzira ntabwo izi modoka zose zirengana hariya ngo zishyire hariya muri buvira hariya mu buvira ese turasaba ko ntabwo esanse yaboneka mu burundi kugira ngo abantu ntibagume bangayika ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka bakabibira bwategetse yuko budashaka kongera kubona ubucuruzi bw'igitoro hafi y'umupaka mu rwego rwo kurinda ko hashobora kongera kwaduka impanuka ziturutse kuri lisansi twibutse yuko kuri uyu mupaka wa kavimvira abashoferi b'abarundi baguraga litiro mirongo ibiri za lisansi ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitanu by'amarundi ni ukuvuga amadolari angana na mirongo ibiri n'arindwi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika turarebera hamwe ibyo amafaranga yagendaho muri rusange thomas kamilindi nibyo atubwira amatora yo muri leta zunze ubumwe za amerika arahenda cyane niyo ya mbere ku isi atwara amafaranga menshi urugero amafaranga yo mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri muri leta zunze ubumwe za amerika akubye inshuro makumyabiri n'enye amafaranga y'amatora yo mu bwongereza yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe abongereza bavuguruye intebe zose magana atandatu na mirongo itanu z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bita house of commons of the united kingdom bene aya matora niyo avamo minisitiri w'intebe ari nawe ufite ubutegetsi nyakuri bw'igihugu naho mu bihumbi bibiri na makumyabiri abanyamerika batoye umukuru w'igihugu bavugurura n'intebe zose magana ane na mirongo itatu n'eshanu za kongeresi umutwe w'abadepite n'intebe mirongo itatu n'eshatu za sena turekeye aho ibyo kugereranya leta zunze ubumwe za amerika yakoresheje amadolari arenga miliyari cumi n'esheshatu mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri harimo ay'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu no mu nteko ishinga amategeko n'amashyaka bakoresheje mu bikorwa byo kwiyamamaza n'imishahara y'abakozi bari babirimo mu matora y'uyu mwaka aho byari bihagaze kuva mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kugera mu kwa kane gushize kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abiyamamariza imyanya y'umukuru w'igihugu depite na senateri ku rwego rw'igihugu basaruye amadolari agera kuri miliyari umunani n'ibice bitandatu muri yo bakoreshejemo mirongo itandatu n'atanu ku ijana ni ukuvuga amadolari miliyari eshanu n'ibice bitandatu baracyakomeza aya mafaranga ava he hari uburyo butatu ava mu mpano mu isanduku bwite ya kandida cyangwa muri leta impano zituruka ku baturage basanzwe batanga udufaranga duke duke ariko akaza kuba amamiliyoni iyo benshi bagiye baturekura izindi mpano ziva mu baherwe cyangwa ibigo bitandukanye naho mu bikorera mu byabo twatanga urugero rw'umukire witwa michael bloomberg wo mu ishyaka ry'abademokarate mu bihumbi bibiri na makumyabiri yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku munsi wa mbere akibitangaza asohora mu mufuka we bwite amadolari miliyoni magana abiri yavuze yuko adakeneye impano na gato ariko yaratsinzwe mu majonjora y'imbere mu ishyaka ni joe biden wayatsinze aza no gutsinda amatora ya perezida wa repubulika atsinze rero donald trump wari ku butegetsi guverinoma yo ku rwego rw'igihugu nayo ishobora guha amafaranga atishyurwa abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bonyine gusa ariko nabo si bose ushaka ko guverinoma imuha amafaranga yo kwiyamamaza afite byinshi asabwa kuba yujuje icya mbere agomba kuba aturuka mu ishyaka guverinoma ishobora kumuha amafaranga yo kwiyamamaza mu majonjora n'ayo mu matora ya nyuma na nyuma yo guhitamo umukuru w'igihugu icya kabiri agomba kubanza kwerekana ko ashyigikiwe muri rubanda muri urwo rwego agomba kubanza gusarura mu baturage impano zingana cyangwa zirenze amadolari ibihumbi bitanu muri leta byibura makumyabiri kuri mirongo itanu zigize igihugu ni ukuvuga ko agomba kwerekana byibura amadolari ibihumbi ijana cyangwa arenzeho aha naho izi mpano zigomba guturuka ku baturage byibura makumyabiri muri buri leta uyahawe n'umuntu umwe rukumbi guverinoma ntiyaguha amafaranga yo kwiyamamaza icya gatatu usabye amafaranga ya guverinoma ntiyongera gusaba impano izo arizo zose akoresha ayo imuhaye gusa kandi nabwo yiyemeza kutarenza amafaranga umubare runaka mu matora yose muri aya ngaya yo muri uyu mwaka komisiyo y'igihugu y'amatora federal election commission mu cyongereza ivuga ko uwayahabwa adashobora kurenza amadolari arenze miliyoni mirongo itandatu n'imwe n'ibihumbi magana arindwi na mirongo cyenda kugera amatora arangiye uretse iby'abakandida perezida wa repubulika guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yajyaga inatanga amafaranga yo gukoresha inama kaminuza z'amashyaka akomeye bita convention zo kwimika burundu kandida wayo yabikoze kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri itegeko ryabikuyeho mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwa nyuma mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri buri shyaka rikomeye ryabonye amadolari miliyoni cumi n'umunani n'ibice bibiri yo gukoresha inama kaminuza icyo gihe perezida barack obama yabaye kandida w'ishyaka ry'abademokarate naho iry'abarepublikani ryimitse uwitwa mitt romney obama yaje kumutsinda mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu abona manda ya kabiri amashyaka mato mato nayo yashoboraga kubona imfashanyo ya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yo gukoresha mu nama kaminuza yayo bitewe n'uburemere afite mu baturage hagati aho iyo amatora arangiye uwahawe inkunga ya guverinoma agomba kwerekana uko yayikoresheje guverinoma nayo ikabyigenzurira uretse ibyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu niyo iha leta zose uko ari mirongo itanu zikigize umurwa mukuru washington dc na teritwari zigenzurwa na leta zunze ubumwe za amerika ibyo bita territories imari y'umutekano w'amatora kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yazihaye amadolari miliyoni magana umunani na mirongo inani ziyakoresha mu byo guhugura abakozi b'amatora imishahara yabo n'ibyuma by'ikoranabuhanga by'amatora n'ibijyana nabyo byose ese kandida ufite imari itubutse yo kwiyamamaza irusha abandi niwe utsinda si buri gihe ariko abenshi nibo koko batorwa nko mu matora y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abakandida depite mirongo cyenda na batatu ku ijana bazaga ku isonga mu bari bafite imari yo kwiyamamaza itubutse baratsinze naho muri sena mirongo inani na babiri ku ijana nibo batowe muri make amafaranga afite uruhare runini mu matora demokarasi irahenda
Thomas Kamilindi uti demokarasi irahenda tugushimira cyane iyo nkuru irambuye batugezagaho ku byerekeye ingengo y'imari ikoreshwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika turarikira rero nshuti mwese muduteze amatwi gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke kuwa gatandatu mu gitondo dusangira ijambo nayo ni ku cyumweru mu gitondo hanyuma isaa kumi na none ku cyumweru tukaba dufite ikiganiro agasaro kaburaga tubararitse tubararikiye kubikurikira muri benshi inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro nk'ibyo tumaze kubararikira hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza amahoro n'amahirwe kuri mwese